turashimire ko mbandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo y'ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe gute inshuti bakunzi bacu mu burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda tukumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kuri mwebwe mutwumva muri kigali na fm mirongo icenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi muri uganda no mu micungararo yaho mutwumva kuri voice of muhabura kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice icenda i kisoro ku isi hose tukaba live kuri wezi itatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com adrese ya youtube yacu instagram facebook na x ni voa radio yacu ikaze mu kiganiro muri isanga tuno munsi mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na diana nini nahazwe ndi muri studio y'indwi muraza kuntunga murumva ko ijwi ritari ryiza ririmo ibicurane ariko turayaga nizera ko tuza kumvikana
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
banywanyi b'ikiganiro murisanga tubiseguyeho ko tutari bushobore kwakira telefone zanyu uyu munsi kuko turi bwongere guhitisha icyahise ku wa gatanu kivuga ku bibazo bijyanye n'imishahara y'abaganga mu burundi tubashimiye ko mukurikira ibiganiro byacu urwego rujejwe iperereza mu gihugu c'u Burundi rurapfunza abaganga batanu rubagiriza kubangamira umutekano w'imbere mu gihugu aba baganga bazira ko basavye ko agashahara kabo bakorera mu bitaro vy'abigenga kaduzwa amakuru y'ijwi ry'amerika rikura mu gisata c'ubuvuzi mu burundi yemeza ko umuganga akora mu bitaro vy'abigenga ahembwa amafaranga yababa amadolari ya amerika ijana na mirongo irindwi ku kwezi aha nidufatiye ku idolari rivunjwa ibihumbi indwi n'amajana atanu ku isoko yo mu kinywabu abaganga batandukanye bavuganye n'ijwi rya amerika dutegura ikiganiro muri isanga cuno munsi harimwo abatubwiye bati aya mafaranga ni intica ntikize ntaco ashobora kumarira umuryango ibaze kuba wamaze imyaka irenga itanu wigira ubuganga kugira ngo utahukire aka gashahara banse kwemera kuza mu kiganiro bavuga ko ubu ikibazo c'umushahara w'abaganga kukivugira ku maradiyo bisa nko kwiheba umwe muri abo baganga atashimye ko amazina yiwe tuyavuga wundi yatubwiye ko bagenzi babo bo mu bihugu bibanyi vy'u Burundi babasumvye umushahara incuro zirenga cumi na zitanu ati mu minsi iri imbere Uburundi buzobura abaganga kuko ubu kwihebera umwuga birutwa no kurangura amakara ukayadandaza igihagararo twari dufise cajanye n'intwaro za kera ku rundi ruhande abaganga bakorera leta basanga abakorera abigenga bikigendeka umuganga yanonosoye kuvura muri rusangi mu burundi akorera ibitaro vya leta akenshi ahembwa ibihumbi amajana ane na mirongo irindwi mu mafaranga y'amarundi ni kuvuga amadolari atagera kuri mirongo itandatu n'atanu ku idolari rivunja ibihumbi indwi n'amajana atanu mu kwezi kwa cumi na rimwe ko mwaka uheze urunani rw'abaganga mu burundi sime jebu rwari rwasavye ko umuganga atangura umwuga ashikira ku madolari arenga amajana atandatu na mirongo itanu ubusabe bw'uru runani bugeze he turabigarukako ikindi ijwi rya amerika ryamenye dutegura iki kiganiro nuko kuva mu kwezi kwa mbere uno mwaka hari abaganga benshi bamaze gusezera ku buzi bwabo mu burundi kubera ikibazo c'umushahara hari abahinga bisigaye bigoye kuronka mu burundi kubera iki kibazo hagati aho abakiri mu mwuga basaba ko bagenzi babo bapfunzwe bazira gusaba iduza ry'umushahara barekurwa bitagenze uko bakaja muri yegereyegere wa wundi ati igihugu ni mwarimu na muganga kazoza k'abaganga mu burundi ni akahe ikibazo c'umushahara wabo bemeza ko ari ntica ntikize cabwirijwe gukemurwa gute ko wumva no mu bigenga imyidogo ari yose abakiri bato baracahurumbira kino gisata mbega hoho abaganga bari hanze y'igihugu bagona iki kuri kino kibazo utu tubazo ni tumwe mu two tugiye guca irya nino muri muri isanga y'ino munsi natumiyemwo melance hakizimana ni umukuru w'urunani fnss ruhurikiyemwo amasandika n'amashirahamwe yo mu gisata c'amagara y'abantu iri shirahamwe ryanditse urwete ryiyamiriza ifungwa ry'abaganga basaba umushahara wisununuye ikaze muri muri isanga melance mwakoze kuduha akanya kugira ngo dushobore kuyaga kuri kino kiga- kibazo
murakoze mwese na mwebwe eh, mwiyumviriye kugira tuganire kuri kino kibazo kandi nongera ndamutsa abariko baratwumviriza bose yego ndabisigura ko namwe bwe murumva ko idrisi kiza hari akagripe kateye ngaha anye ngira ngo ni kubera imbeho ariko ndaza kugerageza mfise agacayi iruhande yanje karaza ka- karansahiriza kandugiriza ijwi uh, melasi mbere ko twinjira mu kiganiro nyezina reka mbanze mbwire abatwumviriza ko nari nashimye cane yuko dusangira ikiganiro na mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi ariko kuva ejo naragerageje no munsi nagerageje nta n'umwe ya- yigeze yemera kuza muri kino kiganiro kw'ijwi rya Amerika imigani- ibi- i- iyo- imiryango iruguruye ejo canke hirya y'ejo ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi hakazogira ico mwifuza kugira kuri kino kuvuga kuri kino kibazo tuzobaha ikaze kugira ngo twumve co mugona kuko murumva yuko ari bivugwa muri ico gisata mujeje akabazo ka mbere melance nabonye urwete mwanditse mwandika mwiyamiriza ifungwa ry'abaganga batanu abaganga batanu bapfunzwe ni bande bapfunzwe ryari ivyo bazize mwobitubwira
Eh, ego nivyo Eh, eh, na twebwe eh, vyadushikiriye aho dusanzwe dukorera mwi- mu runani mpuzamasendika rwacu batubwira yuko hariho abaganga bafunzwe bari mu bitaro bitandukanye mbere hakaba harimwo nibo batwara akarere k'ubuvuzi eh, muri mwaro mu ntara ya mwaro hanyuma bakaba baraba abaganga eh, bane mu- muri abo batanu ni abaganga basanzwe bakorera mu bitaro medecin generaliste hanyuma eh, twumva yuko abo baganga eh, ibyo batubwiye twumva yuko eh, atambo zari zirimo kugira ngo ngo bafungwe kuko twumva icyo bavuga ikibazo cyari eh, bariko barashikiriza ni ikibazo gisanzwe gihari gihari kijyanywe n'umushahara yego Mm.
nabo rero niko twari twabyumvise hanyuma twebwe rero nkuru nk'abasanzwe baserukira uru runani mpuzamasendika eh, n'abakozi mu bandi tuti ntibyoguma gutyo onye reka tugire ico tubivuze eh, dusesangure turabe eh, namba amategeko avyemera nuko atavyemera hanyuma dusanga koko bararenganywa duca turasohora rino tangazo kugira ngo turabe yuko eh, bamwe n'abandi abategetsi abo baba barabafatishije canke abo baba barabafashe eh, kugira babone yuko amategeko atariko arakurikizwa ahubwo bashira imbere ubutungane bubereye kugira ngo kira muntu wese asanzwe aba mu burundi ntahabe abantu a- a- aha abantu ubwoba ngo ntihagire umwenegihugu ntiba- ntibamwaka uburenganzira bwo kugira ico avuze ku kintu aba yabonye kitameze neza gutyo abantu bose tubeho neza tubeho co kimwe hama ni batanu harimwo uwutwara akarere ka mwaro bafatiwe mu mwanya umwe bafatirwa hamwe umwe wese bamusanga hariko aravura vyagenze gute
oya uko navyumvise kuko ntu- eh, urumva ko bari kure na kure uko nakumvise uwo onye nk'uwo wo mu- mu karere ka mwaro mu- mu- eh, akarere bita fota eh, nuko we bamufatiye mu- i- mu- i bujumbura Eh, asanzwe umuryango wiwe usanzwe uri bujumbura usanga yari yamanutse kuraba umuryango afatirwa i bujumbura muga abandi bose uko ari bane bose bafatwa bari ku kazi eh, abajejwe iperereza eh, twumvise bavu- eh, donc ab- ababibonye abakozi nibo batubwira yuko babasanga ku buzi bariko barakora bagaca bafata ba- bagaca babafata bagaca bagenda uko nyene baka- bakagenda izima yongo
ubu bimeze gute none baracari mu minwe y'iperereza
kugeza uno munsi nta nkuru na ntoya turaronka itubwira yuko boba barasohotse kuko basohotse twobimenya Eh, baracari mu mirimo y'iperereza kuko na ryari haraciye nk'iminsi ngahe twari kumwe na bamwe mu- mu basanzwe eh, barongoye eh, rya eh, shirahamwe ry'abaganga FIMEJEB eh, ratubwira yuko eh, bagifunzwe bari bafunzwe kugeza uyu munsi rero nta nkuru n'imwe irasohoka kubwo basohotse vyomenyekana basohotse vyomenyekana hari agacerere hari agacerere karenze kuri ico kibazo A- a- muntu mu makuru yagiye arandikwa natwe ku ijuru rya amerika a- impande zitandukanye zaratwemereye ko by'ukuri bapfunzwe ariko mu makuru yagiye arandikwa n'ayandi natwebwe twamenye ni uko bano baganga batanu badakorera gusa iba, um, badakorera a- a- abigenga badakorera ibitaro vya leta ahubwo bakorera n'ibitaro vy'abigenga ni gute none byageze aho n'ukorera uwigenga ah, agira yegi- a- avuga ati nyongera agashara ko kera umenga ico gisata c'abigenga nico cahemba neza mu burundi
Eh, murabona ibyo ngaha mu burundi biragoye Eh, kenshi muri abo bigenga hariho abigenga koko hariho n'abandi usanga nko mu bategetsi dusanzwe dufise bagiye barugurura ibitaro cyangwa ayandi mavuriro ugaca usanga eh, mu bo bakoresha rero bagaca bashaka kubakoresha uko bashaka bamwe bagashaka kubagira abacakara babo eh, abashumba babo ugaca usanga rero aho rero niho bivuye ugaca usanga rero baciye baravye n'ivyicaro baba bafise mu gihugu ugaca usanga canke ijwi baba bafise mu gihugu ugaca usanga bagombye ko abo bantu babakoresha ku nguvu nuko rero hariho abigenga uko navyumvise eh, mu masha- mu ma- mu mafaranga ba- ba- basaba hariho ibitaro bimwe bimwe byari vyayatanze mugabo hariho ibindi vyavuze ati twebwe tukiri ngaha ntibishoboka yuko mwoya- ayo mafaranga mwoyaronka muriko muragumuka muriko eh, mutera akajagari mu gihugu nuko rero vyagenze ku makuru twagiye turaronka ni ukuvuga hariho eh, ibitaro bimwe bimwe vyatanze amafaranga bari bakeneye ko bahembwa mugabo hariho n'ibindi rero byaciye bavuga bati oya ahubwo reka tubereke inzira mujamwo mu kwi- mubereye nuko twavyumvise Eh, murakoze cyane kuduha umuco eh, kuri ico kibazo mugabo muti hariho abemeye gutanga amafaranga bari barasavye yarangaye n'abandi banse Bon.
Mm.
uko tu- uko twabyumvise ni uko bagize inama Ba- baravuga bati n'imiburiburi eh, umumetra generaliste ntiyohembwa amafaranga ari munsi y'imiliyoni zibiri Eh, insiguro babiha numvise ni uko bavuga bati benshi naho muri ayo mavuriro yigenga ibidi- ibiciro byaraduze konsiritasiyo zaraduze imiti barayidugiza uko bashaka serivisi zose zikorerwayo zaraduze none ni kuki ibindi biciro byoduga ni ukuvuga ibyo umuganga we akora ntibiduga Eh, ni ukuvuga rero eh, muri iki gisata kirimo ingorane ku buryo umenga iby'amagara y'abantu si muri iki gisata gusa ni muri rusange iby'amagara y'abantu ntibyitaweho iby'amagara y'abantu ntibyitaweho ugamu usanga rero abajejwe igisata cy'ubuvuzi abagikoreramwo umenga ni abakozi eh, sinovuga ko ni n'abakozi ahubwo eh, ntibafashwe neza cyane ntibafashwe neza cyane reka ah, mu nkundire melance tuje gato ku mirongo ya telefone twakira abakunzi b'ijwi rya amerika ba- bashaka ko dusangira ah, ikiyago hari abafise ibibazo hari abafise ivyiyumviro turahera kuri ah, gaddafi goodman gaddafi kaze ku ijwi rya amerika no muri muri isanga yego murakoze cyane uherereye ga gaddafi
yego ndi muri kenya aho amutuka nawe Mhm. aho muri kenya havugwa make Ah, muri kenya turaho turashima akazuba niko karenze Mhm.
Eh, kandi abari kuvugwa ni menshi cyane bazi gusira mu bibazo bitandukanye harimo eh, cyane cyane igihugu gitegeka isi ikibazo kimwe niyogoka ikigo cyafatira isi yose aho ifite igihugu bw'abantu kuva muri rusange hari ubwoba bwinshi Mm. uri kuvuga izi ngingo zitandukanye zirimwo kugara ibisata bimwe bimwe za amerika Eh, tubona ko twese biza gushyikira na cyane cyane nk'impunzi eh, nk'im- nk'impunzi ngaha aha, ah, muri kenya impunzi ziko zikazisha mu makategori atandukanye Mm.
eh, ku buryo hari impunzi zizazishobora gufashwa hakaba n'igihe zizofashwa zayabaye n'izindi zizofashwa cyane barimo babisanzwe umva izi nkuru zirafatwa ziko zigarugira ingaruka ku bantu bose zaba impunzi b'abanabenegihugu ndetse kwihangana nuko rero uno munsi eh, muri muri sanga nabazaniye Melance Hakizimana twari urunani FNSS ruhurikiyemwo amasendika mu gisata c'amagara y'abantu mu Burundi turayaga ku ngingo zitandukanye zivugwa muri ico gisata hari abaganga bari mu minwe y'iperereza kubera ko basavye akashara kabo kuduzwa hari hari vyinshi hari abaganga ngo batakiboneka cane wewe ico baza Melance nibaza ko nawe nabikurikiranira na hagufa araza kukwishura duka kw'icambu
ego Eh, ikibazo nobaza abo kwanza mumudamukizi bwa mbere ariko
amahoro neza
ego mwakomeye
ego tura- turashima kiretse izo ngorane turimo gusa ibindi ni buke buke bisangiye n'abandi barundi
ego none abaganga bahagaritswe boba basabye ako- kudubiza agashahara icyo ni ikibazo cya mbere Eh, ikindi no novuga no no- n'intererano noterera urabona uburundi buri mu kibazo cy'ubukene eh, bivanye n'iyi- n'ingingo cyangwa ibihano burimwo rero muvuga ko leta yari ikwiye kuzana inyigisho ku bahaba no ku bakozi bose abaganga usanga ibihugu biri mu bantu ku bakozi bose ikabigisha ikabasigurira ikibazo kihari gituma agashara kataduzwa kubera nizere yuko uh, kubona agashara kataduzwa leta ntibigira nkana leta igita mikoro make nayo ira- uko biri kose irayigora aho ukuntu inaniwe rero inaniwe reka n'umubyeyi abana bisaba gutahura iyo umubyeyi ubona adasumye inyama ada- ataguze ibintu biteye imbere cane abana ntiboca canke- abo- abandi bo mu rugo ntiboca bavuga ngo bagende ku zindi ngo canke basuzugura umubyeyi canke bamuveko ahubwo bira- bira- bi- bisaba atahure igi- ibihe barimwo nizere ko atari ubugombe bwa leta bituma umushahara utaduga cane urakoze ikindi naco leta Mm.
nikwiye Ut- usongora.
ikirarumuguhereza novuga leta nayo Mhm.
isaba igerageze ibone yuko bivanye n'impamyabushobozi abaganga bafise canke abakozi bose igena umuntu wese n'abandi- n'abandi bakozi bafise ingaruka muri ku ku baganga kwanza kubera abaganga nibo eh, ni igisata kitoroshe cane iyo umuganga ariko avura ni- n'inzigo akavura atameze neza nizeye ko na- igihugu tuhagirira ikibazo Mu gihe igisata c'amagara y'abantu bakoze kiraba kikaja mu bisata bikomeye byo kwitabwaho cane bakabishyira imbere
nuko urakoze cyane urakoze cyane kadafi mbere ko Melance aca kwishura akabazo k'amatsiko mugani w'abanyarwanda nibo bavuga akabazo k'amatsiko U- u- aho uri ni mu ikambi
ego ah iyi kambi yitwa gute
kakuma kakuma muracari benshi abarundi Eh, bariyo ni- mungana gute o hari aba- hari abarundi benshi cane Mm.
hari abarundi boba uko rikose bashika mu bihumbi mirongo ibiri gutyo Mhm. nuko urakoze cyane hama mugabo nashaka kukwitumira kuri abo barundi bari ngaho n'abanyarwanda bumva runo runini turabashaka ko muza muraza mu biganiro cyane cyane abapfasoni sivyo ubatubwirire tuba dushaka ko abapfasoni nabo bagira ijambo ku ijuru ry'amerika turakunda abagore cyane tuzoze turabumva mu biganiro Yego.
vyacu
asawa ndaza Eh, kubabwira.
ubuhoho Ariko twaranabashiriyemo.
batabaronka- twaranabashiriyeho na whatsapp uh, channel aho dushiramo ibiganiro vyacu murashobora kuza muraza mukurikira ibiganiro gutyo ntitu- Ah, ntituze nanjye namaze kuyijyamo ngenda bakwikena cane Yego.
bakunda nanjye ibintu bakunda rwose ibyo cana namaze kuyijyamo kandi Mm.
ndakunda amakuru yanyu Ni- ngira amakuru ndakunda- iyo umuntu ambwiye amakuru Mm.
ndamubaza aba yabonye hehe urakoze cane abirya amerika ntibabesha ntimuzamubesha kubera turabemera ntimubesha murakoze cyane gadafi abo bapfasoni muri kumwe ngabo muri kakuma turabakeneye mu biganiro
sawa sawa Murakoze cane.
Ndababwira ati, ndababwira cane rwose Eh, ubwire ururanirwe mu byo urimo ego melance utubazo twa um, i- i- hani- harimo ivyiyumviro mugabo hariho akabazo yahereye ko iciyumviro ca kabiri kiraza kuvyara ikibazo nimutabigaruka ko ntaco muduge kwijambo
Eh, murakoze eh, eh, nagira ndamushimire kadafi kuri ibi bibazo abajije byo gushaka gutahura Eh, ikibazo ca mbere yabajije ati koko abo bantu bafashwe kubera basabye agashahara ego kugeza uno munota turiko turavugana nizo nkuru dufise yuko basa- bafashwe kubera boba eh, habaye inama ya simejeb hanyuma bagafundika yuko eh, umumetre generaliste wese yohembwa imiliyoni zibiri na cyane cyane mu bisata cy'abigenga hanyuma uriya izamu nawe eh, akahembwa amafaranga atari munsi y'ibihumbi mirongo itanu ibyo rero hariho bamwe bamwe babishyize mu ngiro n'abandi baciye bahitamo yuko bafungisha abantu izo nizo nkuru twebwe eh, m- eh, mu runani mpuzamasendika eh, yo mu gisata cy'amagara y'abantu fnss dufite Mm.
yanavuze ati ubukene yego ati igihugu kiri mu bukene Mm.
ati n'ibihano Eh, ingorane si ubukene turimo cyangwa se ibihano ingorane zihari ni ingorane zifatiye ku kiyago Eh, umumenyeshamakuru am- agitangura yatubwiye yuko yarondeye n'uwo mu gisata cy'amagara y'abantu kugira ngo aze dusangire kino kiyago mugabo mwumvise ko yaza Eh, ni ukuvuga yuko mu gisata cy'amagara y'abantu turi n'ikibazo gifatiye eh, ku biganiro mu kazi Eh, abo barinze bafungwa kuva igihe kitari gito amasendika ari mu gisata cy'amagara y'abantu twama dusaba kubwira tuganire n'abategetsi bagutwara umugabo byaranse ntibishoboka Eh, n'ubu unye aho abo bantu bafungiwe twarumvise yuko eh, umushikiranganji yoba yarabonanye n'utwara sendika simejeb mugabo mu byo bavuganye nta byavuyemwo kuko nta n'ico yavuze yari akwiye kuva mu gacerere akabwira abarundi n'amakungu icabo bantu bafungiwe kuko ico tuzi ni uko eh, kugeza uno munsi ico bafungiwe ata amategeko byakurikije kandi gusaba agashahara n'ibisanzwe ku by'isi iremwa abakozi bamye basaba agashahara ubu n'ubu u- abakozi twese dusaba agashahara bazokwama basaba amashahara bashaka rero ko badasaba ama- agashahara sinzi rero ukuntu bizogenda ni ukuvuga ko akazi kazoba gahagaze burundu iyo niyo migenderanire yaba ihari hagati y'umukozi n'umukoresha umushahara ni ikintu bama baganirako ati rero harakenewe inyigisho mu bantu kugira ngo leta yama iganira ico nico kibuze ico nico kibuze uriko uraraba nk'aba bafashwe bagafatwa bari ku kazi hanyuma tugasanga hariho abariko baridoga bavuga ngo eh, ngo abakora mu gisata cy'amagara y'abantu ngo abakora mu gisata cyo kwigisha za kaminuza ngo bariko baragenda ivyo bice biba bihari abantu babiganire na kare igihugu n'umurima rusange igihugu n'umurima rusange ivyo bice rero biba bihari babi- babiganire tuvugane tuti vyogenda uku n'uku n'uku turavye kw'itunga rihari Murakoze Ico rero cane, ego.
kiracabuze cane Ego.
ico kintu batacumvise urumva ni ingorane murakoze cyane rwose melanse nsubire ku mirongo ya telefone nakira inosan ariko ndasaba na selemani kuguma ku murongo ndazi ko ndagufise selemani ndahera kuri inosan inosan ikaze ku ijwi rya amerika no muri muri isanga
yego ndabumva cyane uherehega inosan
ngaha mu gisagara cya bujumbura mu kanyosha Mhm. akabazo kawe canke intererano twagutumiye Melance Hakizimana ni umukuru w'urunani uh, FNSS rurikiyemo amasendika yo mu gisata c'amagara y'abantu mu Burundi Mm, tugwita Yego, muri FNSS twa- sa eh, twumvise FNSS ego, FNSS, ego eh, Mm, FNSS eh, mhm. murakoze ku ego Mhm. duga ku ijambo Innocent
eh, icyo navuga coco nimba aye, abaganga barakwiye kuja hamwe sendika yabo bakavuga ati reka dusha- dusabe umushahara ukwiye nimba babonye bajya bahembwe ajya amahera ari mu bindi bihugu ntiboca bavuga nabo ngo biyadukiza ngo ngo basabe umushahara ngo banganye n'abariya nabo maze kuraba n'ahantu hahagaze n'igihugu ingene cifashe hama bakaja hamwe bagasaba ako gashahara kubera agashahara abaganga bahembwa mu burundi ni- ni gato cane hama nkongera kuvuga ati nimba abo baganga bafunzwe nibarabe nyene bafungurwe babagire igongwe hama sendika y'abaganga icija hamwe itorere ico kibazo kuko duherereye kuraba hano mu burundi icyo kibazo cy'abaganga n'umushahara wabo eh, bahembwa umushahara muto eh, ugereranije kuraba nabo bigenga eh, no no mu bindi bihugu Eh, barakwiye kuja hamwe rero sendika y'abaganga bige ico kibazo hama barabe n'ingene bokoze bagenzi babo kuko ngaha mu burundi ntibotera yegeregera ari ari- ari Urakoze.
abaganga batatu Mhm. Ego bashaka urako kongoza a- kandi bose bari muri sendika imwe batabigiye inama umva rero barabe baca inama babakureyo hama rero babone gusaba ako kantu bashaka si abaganga gusa hariho n'abigisha bose urakoze innocent barizega yuko Eh, eh, agashahara kabo ari gako hama leta nayo ibone gukemura ico kibazo ugira umunsi mwiza sivyo
ego namwe murakoze kuduhamagara kuco rya mbere ego melance mu nkundire muraza kugira ico muvuze ku vyo inosa avuze mugabo mbanze nakire na na Selemani Kimburu kugira ngo muce mwakirira ibibazo bibiri ico icarimwe Kimburu ikaze ku rya Amerika
ego ego- ego makoze njyewe aho tuvugana amagazi ku mugwa mukuru w'intara ya muhinga mhm Iki- intererano mfise ni uko mu by'ukuri ugiye kuraba a- a- aho igihugu ingene igihugu kimeze Mm.
abo baganga ntibari kuba ngombwa yuko bos- bosaba uyu mushahara kandi bafise aho batwarirwa
mm bafise aho batwarirwa mu mace ba- ba- bafise aho batwarirwa bi aho aho- aho batwarirwa Nti- ntibitaba ngombwa yuko basaba umushahara ku nguvu coba kiri igihugu coba kiri igihugu kita- kita- kitafise amategeko kuko barize kuko barize bisaba yuko abo baganga nyene bavuga ati baja muri iyo sendika ibarongoye ega murabe murabe agashahara kuri leta batwongeze umushahara kuko ntibaca bafata umushahara umushahara ba- umushahara uhembwa mu mu gihugu cy'u Burundi bawugeranye n'umushahara uhembwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika vraiment sivyo nabo bakora arigenza nabi ariko nta Nabo- wavuze bazi nta bikwiriye wavuze ko- nta wavuze leta zunze ubumwe za Amerika
A- ako n'akarorero ako n'akarorero ndiko ndaguha eh Ko- kuko amafaranga u- u- umuganga akorera Tanzania mu mu gihugu kibanyi igihugu kibanyi cya Tanzania Mhm.
niyo mafaranga ahembwa mu mu gihugu cy'u Burundi urakoze cyane ego ugira umunsi Eh, mwiza namwe ngaho imuyinga uturamukiriza abanyamuyinga
Eh, abanyampinga bose barakomeye n'akavura karagwa nta ngorane nta kibazo urakoze muhinga ni nyabagendwa intara ya muhinga ni nyabagendwa nta ngorane n'imwe ihari urakoze mugenzi ugira umunsi mwiza sawa murakoze watu wese ego melance uh, ivyumviro harimo utubazo harimo ivyumviro kwa inosa na kwa kimburu mu- mubishurire rimwe
ego murakoze ego eh, indosa yatanguye aravuga ati abaganga barakwiye kuja hamwe eh, bagasaba ibishoboka Eh, jeff nibaza rero yuko eh, batoba baragiye hamwe nico gituma bahurikiye mw'ishirahamwe ry'aba- ry'ama- rya- mu- mu- ico twita sendika bahurikiye mw'isendika baragiye hamwe bararaba uko bimeze hajya nuko uno munsi turiko tuvuga abaganga bo twita remetse hajya igisata c'amagara y'abantu kigizwe n'imigwi myinshi naho uno munsi turiko tuvuga uyu mugwi w'aba bafunzwe Eh, iyo migwi yose irafise inani usanga ihuriramwo canke amashirahamwe usanga ahuri- ahuriramwo kuko ijwi ry'umwe riragoye kugira ngo rishike kure nico gituma rero bavuga bati tuje hamwe baragiye hamwe rero barapfundika bati tugire iki n'iki n'iki hanyuma abatabizi ntiriho umushahara ku nguvu nico gituma hariho inzego hariho inzego zijejwe ibiganiro no mu ma- mu- mu- mu- mu bisata byo mu gisata c'amagara y'abantu eh, hariho imigwi ijejwe ibiganiro mu kazi ico gihe rero ibibazo byose ubu afite ikibazo niyo abicisha ubu afite ikibazo niyo abicisha nk'abo rero bavuga bati aba bantu bariko eh, baratupogereye bagiye kure baca babizana muri iyo migwi ijejwe ibiganiro bakaganira mugabo nababwiye mu gifata c'amagara y'abantu turafite ikibazo kijanye n'ibiganiro mu kazi turafite igani- ikibazo kijanye n'ibiganiro mu kazi abafunzwe rero bati yofungurwa nibyo dusaba nta kindi dusaba dusaba ko bofungurwa hanyuma baganire ku bijyanye n'ako gashahara iyumvire uno munsi akazi kajyanye no kuvura uwutakazi ntakazi muga uwukazi arakazi cyangwa umaze kurwara cyangwa akagwaza aramaze kumenya ukuntu kameze iyumvire rero umaze iminsi ingahe ari yuri hanyuma ukwezi guheze nturonke n'icyo ushobora gufashisha umuryango hanyuma bagaca babona ko umenga ni ibintu bisanzwe uwo muntu ntavuge ibyo rero biragoye kutavuga kandi bavuga ngo hakora mu nda uwaraye inzara biragoye rero ko azoheza ngo akore neza hanyuma ababa bakeneye eh, ibikorwa by'abajejwe kuvura kugira babi- ba- babironke neza urakoze cyane selemani Mm.
Eh, selemani yavuze ati ati ubu igihugu kimeze ati ntibyari bikwiye yuko basaba umushahara w'umurengera jewe aha noca ntwenga noca ntwenga umushahara w'umurengera basabye n'amafaranga angahe aho turabye no mu karere bavuze bati imiliyoni zibiri ku muntu yize imyaka inzu cyangwa irenga imiliyoni zibiri aho twavuga ko ari amafaranga y'umurengera reka noneho twumvise yuko hariho inzego bishobora gucamo bakaganira bakavugana bati byogenda ukuntu uku n'uku n'uku n'uku n'uku mu gihe rero eh, ababa barongoye mwene ibyo bitaro baba bumva ico ari cyo ibiganiro harya rero ikiganiro naho bagisuzugura nico cyonyine gishobora kuzana inyishu sagasho si ukubera ngo ubu eh, ba- ba- ba- babafunze ico kibazo kizoca gihera eka ahubwo kizana icuka kibi kigatuma n'abasigaye bagura nabi murakoze ntitumva rero yuko bofata abari ku kazi bakavuga ko ariko barimo bariko bara- ba- ba- eh, baronona umutekano w'igihugu kandi ko bariko baba bariko bakora ivyo bigiye Mm, Nuko nsubiye rero gato Selemani ico nobubwira ego nsubiye gato ingorane zishikiye mugenzi wawe serema ingorane zishikiwe mugenzi wawe bawishyira mu kibanza ciyiwe imbere y'uko uvuga uti mbona yuko byogenda uku n'uku n'uku n'uku Mm.
umushahara rero bahembwe ni umushahara muto cyane urabye ibindi bihugu ukuntu bahemba ni naco gituma navuze nti navuze nti nibaje hamwe igihugu n'umurima rusange Mhm.
abatware n'abatwagwa bavuga tuvugane ukuntu ibyo bice bihari ukuntu byogabanganywa neza tukubaka igihugu cacu na kare nta munyamahanga azoza kugitwubakira banywanyi b'ikiganiro muri isanga tubiseguyeho ko tutari bushobore kwakira telefone zanyu uyu munsi kuko turi bwongere guhitisha icyahise ku wa gatanu kivuga ku bibazo bijyanye n'imishahara y'abaganga mu burundi tubashimiye ko mukurikira ibiganiro byacu mgarutse gatonya inkuru y'umwana isubira inyuma aya makuru nayo y- y'uko ngo um, dr aimable Nda- eh, ndabereye atwara si- simejebe ni ni urunani rw'abaganga ba, eh, ba- bita abageneraliste mu burundi nawe atawuzi irengero Ni ryiwe sendika ni sendika eh, ni- ni ihuriro ni ihuriro ni sendika y'abaganga ni twavuga ko ari sendika y'abaganga runani ni ukuvuga yuko haba hahuriramwo amasendika menshi Eh, nu- eh, a- a- amakuru y'uko nawe nyene atawuzi irengero ryiwe vyoba ari vyo canke ni ya makuru yo ku mbuga ngurukanabumenyi rimwe na rimwe baca bashiramwo utwo bishakiye bo ntituraronka neza ubuduha inkuru mugabo natwebwe twabyumvise twabyumvise biciye ku rubuga ngurukanabumenyi hanyuma abo twaciye hose twabajije eh, ntitwigeze turonka ubu- ubu- ubitubwira neza kandi ico tu- eh, mugabo ikihari ni uko eh, twanashitse aho asanzwe akorera ntitwamubonye kandi n'amatelefone yiwe yose yarazimije Eh, bishobora gushika rero nawe nyine ko ashobora kuba yafashwe eh, kuko ntitubona icari guca gituma telefone ziwe zose zizima kandi ntashike no ku kazi Mm. Ni- nihagira ico mumenya ku makuru mashasha y'uko aho yoba aherereye n'uko vyoba vyifashe ngira ngo muraza kutubwira kugira ngo abakunzi b'ijwi rya amerika tuze kubabwira aho bizoba bigeze hanyuma mu Yego cane.
bavuze hariho aba- abagaruka kuri aka kantu ngo rega ngo hari n'igihe usanga igihugu ata amafaranga gifise leta y'uburundi none yishura gute babwira ati turafise ntitubaha canke ntidufise nico gituma atariko turaduza Ku- hari ico ibaha hari inyinshi ibaha Ego.
Urumva- muga mu nkundire Ur- mu nkundi urumva- mu nkundire Melance ntabaciriye mu ijambo kubera ko amatelefone ariko aragorana tubanze twakire uri ku ku murongo wa telefone bwira ntitumutevye hama kakabazo muca muri kagarukako Isaya uratwumva
Ba.
ego uhereye ga Isaya
uherereye mu mujyi wa goma muri komini ya ya karisimbi Mhm,
Mm, aho mperereye mhm.
murakoze kumenya mfite nibyo muri ko ego uduze ijwi kugira ngo dushobore kukumva igoma mwifashe gute mbona hari ba mu rwanda mirongo ibiri na gatatu waratangaje leta yabo bimeze gute icuka ubigoma
nubuga uko guhagaze gahagaze neza tumeze neza uko biri hamaze kubaho cyarenze Mhm.
kabisa turashima uko tubayeho uko biri u- umutekano uko rwari rwumeze urabona cyarenze imiserano Mhm.
rero na- tugaruke ku- ku- kuri kuri kize ego
eh, y'u burundi Mhm.
urabona umuntu arahembwa amafaranga amadolari mirongo itandatu Mm.
amadolari mirongo itandatu ukayashyira kuri bizimo bwamufasha iyi bwamufasha mu buhe buzima yagere yazagira iterambere ryayo ugasanga umushahara we uracyari hasi tuze ahantu mperereye umudepite arahenga nka miliyoni ebyiri miliyoni ebyiri z'idolari
ngo miliyoni ugasanga umuntu inge gato ikintu uvuze ngo miliyoni zingahe
arahe tuvuge ara- urugero arahembwa nka miliyoni ebyiri cyangwa se ibihumbi mirongo itanu by'idolari Eh,
ugasanga umwarimu ari guhembwa ngahe ari guhembwa ibihumbi ari guhembwa ibihu- amadolari mirongo inani ugasanga umushahara w'umwarimu uri hasi ugasanga umushahara w'umusirikari nawo uri hasi umusa- ugasanga umusirikari nawe arimo arahembwa n'ibihumbi mirongo itanu mm.
ugasanga rero niho ese umutekano mubi utangiriyeho kuba umuntu yaza ufite yagira umutima wo kugambanira ibyo gutera ko Sha- uzamuhaye Isaya je nukuri numva numva ntariko ndakumva neza numva ntariko ndakumva neza Melance mwe muriko muramwumva neza
oya sindabyumva Eh, reka reka muhinga bw'ivyuma tubasabe ba- basubire kumuturonderera kugira ngo dushobore kumvikana kuko ahava afata umwanya kandi n'ivyo ariko aravuga tutavyumva mugabo duke numvisemo arashigikiye ko umushahara w'aba w'abaganga uduzwa ka kabazo nariko ndabaza ni, ni, ni abavuga ko abariko barasaba umushahara bawusaba aho utari leta irafise amafaranga yo kuyongera bababwira gute muri leta kituma bata- batumva ico basaba kandi cumvikana
no erega aho ico kibazo nsa n'uwagitangiye inyishu yego Eh, iyo abantu bataganira yego mur- murumva nta nyinshi ziheza ngo ziboneke mm.
Eh, murumva igihe bari bashikirije ico kibazo aho kuganira ko baciye bavuga bati ijambo gasho Eh, ikibazo rero naho gifatiye hajya ikiganiro ni ikintu gikomeye tube turareka no mu kazi no mu muryango ikiganiro ni ikintu gikomeye Eh, naye ahandi si ubukene butuma abantu abakozi canke abandi batumvikana si ubukene na gatoya oya ni uko abantu aho baba bari bataba bubahana kugira ngo basangire ikiyango bavugane bati iki cogenda uku iki cogenda kuriya bakumvikana kuko ntawe uzosaba amafaranga hatari ntawe uzosaba amafaranga hatari muga muri ayo make ahari Mhm.
asaba a- asabikaniwe neza umwe wese bamuha agaciro abereye aca aronka n'amafaranga yari kuronka hafatiye ku butunzi igihugu gifite nuko rero eh, nuko byatoza kugenda mugo urumva ko atari ko biri bica bisaba yuko eh, bamwe barashavura abandi kubera afite inguvu agaca yitwaza inguvu ati wenda gufunga ugaca usanga rero ingorane eh, ziradutse nibyo rero nariko ndavuga nti habuze ikiganiro bagafata inzira yo gufunga abantu i- nta nyinshi bitora agasho ntikigeze gatora inyinshi na rimwe Mm.
iminsi yose vyama bigaruka mu biganiro Mhm. Ah, mbega ah, none ayo ma uko biri uko mubibona ubu uko vyifashe urumva muti nta kiganiro nta biriko biravugwa ko hari icizere coco cuko hazogera igihe bakicarana bakavuga bati iki kibazo tugitorera umuti guke kuko si ubwa mbere kera twavyumva cane muri babandi bakora za seneles na hehe n'ahandi n'ahandi ariko urumva ko vyatandukiriye n'abaganga bakora mu mavuriro yi- yigenga hari icizere cuko umuti utogwa
E- erega iki kibazo sabwe umuti utegereza gutorwa nyene umuti utegereza gutorwa nayo handi udatowe uno munsi bibaza ko ari abaganga batanu kizokwa kizo- kizokwandukira abakozi bose kibandukire kuko umukozi ategereza kubahirizwa mu kazi kiwe umukozi ntiyaremewe gufungwa ntiyaje ku kazi ngo aje mu gashi umukozi murakora mwumvikana avuga ati nyungururiza agashahara kanje kiyu- kiyu- ki- kisununuru mukavugana ukuntu byogenda erega hagenda babivuga kuko i- aba yabonye icyo yinjije Mm.
Eh, abakozi ni abantu baciye ubwenge kandi kenshi no mu entreprise entreprise zitezwa imbere n'abakozi si amafaranga uba yarayazanye ateza imbere entreprise erega amafaranga aravu- arasayiriza kugira entreprise itere imbere muga ibikorwa n'ubwenge nibyo biteza imbere entreprise no mu gisata c'amagara y'abantu nuko nyene umukozi yakoze aravuga ati nakoze kandi n'umwimbu urahari niho rero aca avuga ati nanjye nyongerereza urabona eh, wewe byose ntiwoca ubitwara wenyene na jewe mpako nk'abo bo mu bifata vyi- eh, vy'ibitaro vyigenga nababwiye ibintu byose byaradugije ni ukuvuga adugije n'umwimbu iwe uraduga mugabo umukozi nawe ni ukuvuga ko nta valere afite nta gaciro afite ntibashaka kumuha agaciro agaciro gahabwa ibindi bintu mugabo umukozi we ntahabwe agaciro ibyo rero urumva ko ari ibibazo eh, bitegereza gutora inyishu kandi vuba bidatoye inyishu hashobora gufatwa n'izindi ngingo hashobora gufatwa ingingo abakozi ugasanga bafashe izindi ngingo zitabereye zitari zitari zinakenewe murakoze kuduha umuco twakire na filipo ku yindi murongo wa telefone filipo ikaze ku ijwi rya amerika no muri muri isanga dusangire ikiyago Yego.
turabumva Mm, uherere ka filipo uri muri kenya mhm. uno munsi muri kenya mwatwitavye muri benshi akabazo canke intererano
cye ku ntererano y'iwanze ni mu- mu bisanzwe ndaba leta ibikwiriye kuraba ibikwiriye kuraba ikaraba ukuntu yogira iyo yongereza agashahara kuri abo baganga kugira ngo abaganga ntibaze barasohoka igihugu rega nibwo buzima bw'abanyagihugu kuko nk'ubu uye umuganga amaze kwika umudoteri aba yi- igihugu kiracakoresheje uburyo burenze bwabo ukaba usanga nta- ntaco ariko aragifasha rero bage- bahunga igihugu ku mvo z'uko baba babona yuko ata- atagashahara gafatika baba bariko bararonka rero re- igihugu ni ukuvuga leta irakwiriye kuraba ikaduza agashahara kugira ngo natwe abanyagihugu bato bato tworoherwe mu bijanye n'ubuvuzi Mhm.
Eh, ico nico ciyumviro canje urakoze cane ngaha muri kenya ugira umunsi mwiza
ariko murakoze ego melance ikibazo c'abaganga ah, ngo basohoke igihugu cifashe gute bari bariko baragenda ku bwinshi nibisanzwe niko vyahahoze bamwe bajima namba na hehe canke bimeze gute ubu unye mugeranije No.
Mm.
ego mbanze nunganire uwo ahejeje kutwunganira ego filipo ari muri kenya ari muri kenya Mm.
Eh, ni ukuvuga ni ukuvuga eh, hajya kutamenya agaciro gahabwa amagara kuba ari ukwihenda rwose kuko twese n'ubu turiko turavugana turiko tuvugana kuko amagara yacu ameze neza icyo umuntu wese ari akiba kuko aba afite amagara meza udafite amagara meza rero nagombe azoba arinde byose bi- bi- bi- bi- bi- bisubira itoto Eh, nico bituma rero nshimiriye cyane iki ciyumviro filipo avuze ati barakwiye kuraba ukuntu bafatwa neza amagara y'abantu am- amagara n'amazi aseseka ntibayore niko basogokuru bayivuze muti rero bimeze gute
ego hajya urwego eh, rw'abaganga ni uko ari ba- basanzwe ari na bake mu gihugu basanzwe ari bake bakabona agashahara kabo ntikabereye urumva n'iyo agiye bica birara bimenyekanye hajya si bo bonyine bagenda uzi urabe no mu kibano jewe naragiye ahantu tugiye mu kibano dusanga aho tubura abantu b'umukangara badufasha twari tugiye gupfuba umuntu turabura abantu b'imikangara baza kudufasha kugira dupfuba uwo muntu kubera iki bavuga ati bose bagiye barasohotse bamwe bagiye tanzania abandi bagiye muri kenya abandi bagiye mu buganda ni ukuvuga hari ikibazo bitereza kwicarirwa ngaha mu- mu gihugu kicicarirwa biciye mu biganiro kugira ngo ingorane uno munsi turimo zifatiye ku bukene twese tubyumve kumwe twumve ko ubwo- ko ubwo bukene ari twebwe nyene dutegerezwa gushyira ingufu hamwe kugira ngo tubuvemo ni ukuvuga yuko ikibazo rero cy'abantu bajya hanze ni ikibazo gikomeye cyane kandi uravye umutahe leta iba yarashize mu kubigisha hanyuma ugaca usanga wigishirije amako- a- a- a- a- abanyamahanga bakaba aribo baza ku- eh, gukamisha eh, kukamisha abo ba- abo ba- abo bakozi bacu igihugu ca- kiba ca- ca- carigishije birateye ikigongwe n'agahinda ni ukuvuga rero haraka hari ikibazo bifatiye kuri ivyo biganiro bitegereza kuba kandi no kuri ico kibazo nyene tukavugana umwe wese akaronka agaciro ategereza guhabwa
yego mu minsi yahera hariho sinzi ko hari ibyo mbwa hariho amakete yacanacanye ko ku mbuga ngurukanabumenyi aho mu bufaransa bari bandikiye bamwe mu ba bategetsi b'u Burundi barimo muri za kaminuza bavuga ko barengewe n'ubwinshi bw'abantu bari mu gisata c'amagara y'abantu bariko basaba ico bita kwimenyereza ngo baragenda bagaherayo ivyo vyari vyo ayo makete yari ay'ukuri hari amakuru muyafiseko
bo birashoboka kuko birashoboka ko bishobora kuba byarabaye kuko eh, hariho umurindi w'abantu baba abaganga baba abatari abaganga bagenda mugabo urumva hariho n'abavuga bati hariho nabo usanga bavuga bati biragoye kuzoguma ngaha ahantu naho ushobora guheza ukabura icyo ukora ukabura akazi ibyo wigiye bagaca bashaka yuko ukora ibyo utigiye kugira ngo ubeho mugabo mu gihe haba hariho nk'ikindi gihugu ushobora kuronka akazi kajyanye n'ibyo wigiye birashoboka rero ko hashobora kuba haragiye abantu benshi mugabo kubera badaticaku ngo batubwire tubura tubyumva gutyo onye turumva ko hari umurindi w'abantu benshi bagenda yego murakoze reka twakire na Nestor amatelefoni y'abari mu Burundi mu Rwanda n'ahandi muratubabara ntari ko ararengana ariko menshi ariko aracamo nayo muri Kenya tu, turi kumwe na Nestor muri Kenya Nestor ikaze ku juru Amerika no muri muri Sanga
eh muri makende inator hanyuma ndi hano muri Kenya yego
Uh, muri make ikiganiro mwaduhaye ni cyiza cyane murakoze
yego hanyuma kwibaza nzi ko nabwira ko mbaza mutubaza ishami nanjye icyo mpereye yego urabaza hamubwira uco uterereye akanyani rwawe
yego hanyuma reka mbanze ntange ishingiro ku ruhande rw'iwanjye Eh, nagerageje kuraba ukuntu abaganga bahembwa bahabwa umushahara mu burundi biraboneka neza yuko eh, bivanye n'uko ubuzima bwarabyimbye ibintu byarabaye nabi ariko biraboneka ko umengo ntabwo bitaweho Eh, je rero kuba mbona bashobora kuba bovaho bakagenda aho bashobora kuba baronkera eh, akazi canke aho bashobora kuronkera udufaranga dutubutse kugira ngo bashobore gutunga imiryango yabo Eh, na rero tubona ubundi n'abaduteza imbere cyane ari abo nyine baba baravuye mu gihugu bakagenda hirya byo mbona umengo leta ntabwo yabibashaburira cyane Eh, yobaho umwanya nyine ibyo bifuza akazi bakora cyangwa naho nayo ikaraba ukuntu iyo bwongeza imishahara kugira ngo bashobore kubishima Eh, muri make igihe kintu ushobora kuvuga kuko birababaje iyo uri mu gihugu ugasanga amafaranga uhembwa eh, nayo ikoti kwezi birababana none umuryango uzotunga gute cyangwa uzokumva yuko uri kunezerezwa n'akazi uriko urakora eh, gute kandi ubona yuko ubufaranga uronka ari buke n'umuryango kandi uguma wiyongera Eh, binataye ko n'abantu usanga barize bafashijwe ubuzi bwa leta usanga abadepanda ko ari benshi cyane baba ba- bavuga ati turabanaka nanone iyo miryango idashobora kubaho gute Eh, nagira ndaze rero umutumire ngaho ikibazo kimwe gusa aricyo ciki Eh, none ko tuzi leta ironka imfashanyo kandi leta ikaba ifite n'intebe na bije ya miwere yanikoresha kandi nini cyane kuki bidashoboka ko abo baganga boshobora guhabwa agashahara gafatika kugira ngo amagara y'abenegihugu ashobore kugenda neza canke eh, nabo nyene bashobore kumva yuko bishimiye kuko tuzi neza yuko iyo umukozi ahembwa neza n'akazi agakora yitanga avuga ati reka nkize amagara y'abantu ndayarokore kuko nanjye hari icyo nshobora kuronka gifasha umuryango ego mucyaro cyangwa nashatse kubaza habuze iki canke niyahe ntambamiro iriko irabitera ko tubona umengo amafaranga ya leta ikoresha mu mwaka aba ari menshi cane murakoze urakoze ugira umunsi mwiza ngaho i Nairobi
Mureba twese.
yego um, mirasa akabazo ka, ti- ka Nestor i Nairobi
ego Eh, nivyo eh, leta iraronka imfashanyo nyinshi cyane eh, kandi buri mwaka bama bashinga amafaranga leta izokoresha Eh, mugabo ikibazo ni ca kindi tuvuga eh, kumenya agaciro igisata c'amagara y'abantu gifishe- gifise muri buri gihugu Eh, ngaha rero ndiko ndaraba ukuntu abakozi bo mu gisata c'amagara y'abantu bafatwa ntituramenya agaciro amagara y'abantu gafise muri buri gihugu Eh, nari mpejeje kubivuga mu kanya
umuntu icyo ari kuko aba afite amagara meza ayo magara meza rero yari akwiye kubungwabungwa tukamenya ukuntu bayabungabunga ntibashobora kugira umuduga ntushobora gukomera utamba muri garaje kugira ngo bame bawubungabunga umuduga ntuzogenda neza umushoferi agenda ashonje ntibikunda mu gisata cy'amagara y'abantu naho nyine ni uko kugira ngo abenegihugu baronke amagara abereye abajejwe ayo magara y'abantu bategereza kubungwabungwa neza kuko uvuze uti kora ibi wase ndagupfunga uko siko bigenda siko byateza kugenda hagize ikitagenda neza mutumvikana ko ni ukuja inama n'ingingo mukavugana muti byifashe uku igihugu ni cyacu reka rero turabe ukuntu byogenda kugira n'abandi bigende neza ni cya kiganiro rero namwe mvuga yuko hakwiye ikiganiro mu gisata cy'amagara y'abantu harakwiye ikiganiro abarongoye igihugu bakabyumva bakamenya agaciro amagara y'abantu afite muri buri gihugu umwe wese icyo ari cyose akamenya icyo ari cyo amagara afite icyo agaciro amuha umuntu aronka agaciro kuko akomeye muramaze kubona naho yaba ari igihangange iyo abuze amagara agashengera muramaze kubona ko no kumwibuka bamwibuka badasubira no kwibuka umuntu turamaze kubibona kenshi yego tuze rero turamenya yuko amagara y'abantu ni amazi aseseka ntibayobe tuyabungabunge rero murakoze cyane haba mu mfashanyo ziba zivuye hanze kuko twarabonye hari igihe n'imfashanyo nziza zigakoresha ibindi twarabonye cy'igihe cya kovide igihugu cyararose imfashanyo nyinshi mugabo izo mfashanyo abajejwe amagara y'abantu baritanze barakora neza birashimwa mugabo nta gashimwe ngo cagiye eh, twarigeze kumva bavuga yuko hari amafaranga batazi iyo yagiye murumva ko hakiri ikibazo kigoye eh, kijanye no gukonsumu no gufata eh, uko bashobora kuraba abajejwe amagara y'abantu
murakoze go twakire na tito ku yundi murongo wa telefone tito ikaze ku ijwi rya amerika no muri muri isanga
yego murakoze murakoze kuma akajambo Eh, muherere gatito
mbereye nga mu mu bwiza mu bwiza niho mba ibujumbura je nashase gutanga intererano nce sura kandi na- mbaze n'ikibazo kubera urabona yuko no ibintu leta iriko irakora jewe sindabishima na gato kandi ntibishimishije kuko kubona abantu bariko baraserura kiri mu mutima w'iwabo bariko basaba ko bongerezwa agashara ntiryari kosa kuri bo ariko tugatangazwa no kumva ivyo bintu ko bariko barafatwa bariko bararonderwa n'iperereza ibintu mwene ivyo je ndibaza yuko leta yogira ico ifashije mereye ku mukuru w'igihugu n'abashikiranganji biwiwe cane cane umushikiranganji w'amagara y'abantu no kurwanya sida nga mu burundi hama nkasura kandi no ku eh, bano bashinga amateka n'abakinguza amateka bakaraba ico baza gufasha gucereka kino kibazo c'abaganga kubera iyo abantu bariko baravuga i- i- bariko barasaba ikintu amoko usanga bariko bari- bariruka ko inyuma n'abapolisi cyangwa usanga leta iriko irabafata kubera ibintu bariko baravuga kandi ari droit y'iwabo usanga kurazana ingorane mu gihugu n'ivyo bintu biratuma abaganga bamwe bamwe bariko barakorera nga mu burundi nabo batafashwe usanga bariko baragenda ahandi kubera ubwoba cyangwa bagiye ahandi ahandi hantu kurondera amahera bahembwa akwiye bivanye n'ubuzima babamo rero je nari mfise ikibazo mbega ko tuko turumva ibintu mwene ibi re- i- i- leta nizihe ni igihe ni bihe bintu nihe migambi iriko irategura ku vyerekeye iyongerwa ry'amas- ry'agashara eh, kuri aba baganga ni ico kibazo nari mfise urakoze tito gira umunsi mwiza ngaho mu bwiza
watwese ego melance sinzi ko ari cyo mu- mwobwira tito ngaho mu bwiza
ego eh, ubwa mbere ho nagira mbanze ndamushimire ukuntu atahura ikibazo cy'abo bantu bafunzwe kuko eh, nibyo ntacyo bafungiwe bariko bazira ubusa Eh, ni byiza yuko bamwe n'abandi boza barasemerera kugira ngo agateka kazina muntu kubahirizwe kuri bose agateka kazina muntu kubahirizwe kuri bose ati rero mbega ni ikihe leta yoba iriko irakora kugira ngo agashahara k'abo bantu ku kisununure bihava bingora kwishyura kuko ni bimwe mwatubwira ubwa mbere uwari kubyishyura murumva ko mutaroheshoboye kuronka uwari kubyishyura icyo kibazo nk'icyo niwe yari kubyishyura kuko icyo nubamenyesha ni uko mu minsi iheze harabaye harigeze kuba inama y'abashyikiranganje bariko biga amategeko ajanye n'imyuga yo kuvura hanyuma inama nshikiranganje iratanga rekomandasi ivuga ati barabe ko igisata c'amagara y'abantu coronka amategeko yaco akigenga ico gihe umushikiranganje yari ahari yaradukoranije turagerageza turatangura turakora turashira hayo amategeko icyo twakwita twaragize umugambi w'amategeko yogenga igisata cy'amagara y'abantu kugira ngo ibyerekeye agashahara barabe ukuntu bo kwigenga ntibibe bifatiye ku itegeko rijya rigenga abakozi bose icyo gikorwa twaragikoze icyo gikorwa naho twagikoze baciye bakibika mu kabati iryo tegeko ntiryigeze risubira kwigwa mu nama nshikiranganje murumva rero ko hariho n'ibibazo kuko birava n'ubutegetsi n'umutware aba ahari uko abyumva n'uko atabyumva hariho n'umutegetsi usanga atitaho abatwara iyo atitayeho abatwara n'agashahara kaburunga ko adaheza ngo akiteho twebwe rero mu gisate cy'amagara y'abantu muri ino minsi biratugoye kuko sinumva nk'ubu jewe ntitwumva ukuntu ubushikiranganji bw'amagara y'abantu twaba bufite abakozi babwo bafunzwe mugabo ntihagire n'ikintu na kimwe bavuga kandi ari abakozi babwo aribo bariko batanga bariko bafasha ku magara y'abenegihugu bagafungwa mugabo bagaca baguma binumiye murumva rero biragoye ko twavuga tuti icoba kiriko kirakorwa n'igihe biragoye jewe rero sindi mu kibanza kibereye kugira ngo ndetse ngo nishure ico kibazo nibaza namba bariko baratwumva bazoheza batanga umuco kuri ico kibazo turizera ko na twebwe kw'ijwi rya amerika tuzobaronka hari utubazo twinshi dufise tubafitiye mugabo ntitwashoboye kubaronka turiko dusa nk'abasozera kino kiganiro mu minota itarenga itanu turaza kuba duhejeje meransi ku bwanyu rero ibikwiye gukorwa kuko urumva hari ivyo vy'udushahara hari sinzi ko banakwiye mbe barakwiyeho baracahurumbira ico gisata igikiye gukorwa nyuma yo kutwishyura ko bakigihurumbira n'icahe ku mpande zitandukanye zaba iz'abaganga zaba iz'abigenga zaba iza leta n'icahe kugira ngo umuganga azokwambara itaburiya avura aryohewe avuga ati ndavura ndatanga ubuzima ariko nanje nyuma y'ayo masaha y'akazi ndafise ico nshikanira umuryango hajya ni uko batabizi ingorane zagiye ziraba ni uko igisata cy'amagara y'abantu bagiye kucinjiza mu politiki n'ahandi ni umuhamagaro iyo rero kirose abantu bacinjiyemo bafite umuhamagaro wo kuvura ni igisata cyiza cyane kiryoshye cyane nta kintu kinezereye nk'iyo ufashije umuntu ubonye yarakitswe n'amagara agasubira agatora ubuntu bwiwe akaronga ingufu zibereye we rero wamufashije urahimbagwa ni ukuvuga iki ni ukuvuga abo bantu ntibabaha agaciro si imishahara irengeye bariko bararondera bakeneye agaciro nk'uko n'ibindi bihugu ibindi bihugu igisata cy'amagara y'abantu gifatwa birafatwa neza cyane abavuzi bakabafata neza bakabubaha hanyuma barabye umwembu bafite muri icyo gihugu bakabaha ikibanza bibereye aha rero no ngaha nibyo byari bikwiye kuba ni nacyo gituma kwirengagiza ikiyago n'abagize igisata cy'amagara y'abantu ntacyo uba uriko urafasha igihugu
yego hanyuma ku ruhande rw'abaganga naho hari ubutumwa imbere ko dusozera kino kiganiro ku ruhande rw'abaganga icyo nubabwira ni uko boshira umutima mu nda bagafatana mu nda mwene wabo agize ingorane bakishyira mu kibanza ciwe bakabona ko ari bo bari mu ngorane mugabo uri kuraraba benshi na cyane cyane nk'ababa bari mu biti bajya usanga batwara abandi umenga muri ibyo bibazo ntibaraba kandi iyo ni indwara ikomeye cyane ugaca usanga mbere nibo badodoberezanya twabasaba rero ko bova mu ngeso mbi bakajya mu ngeso nziza bagafatana mu nda kugira ngo igisata c'amagara y'abantu gitere imbere murakoze cyane go uh, murakoze cyane gose Melance Hakizimana twibutse ko muri umukuru w'urunani FNSS ruhurikiyemo amasendika n'amashirahamwe yo mu gisata c'amagara y'abantu ejo nitwongera kubitura muzo twitabe nk'uko mwabikoze uno munsi eh, murakoze namwe kuba mwatwiyumviriye kugira ngo tuganire kuri kino kibazo yego ejo canke hirya y'ejo igihe cose muzaba dukeneye ku bibazo bijanye n'amagara y'abantu tuzobitaba yego kuri mikro aha Washington DC muri studio y'indwi mari kumwe na Diane Ninahazu nabateguriye nongera ndabashikiriza kino kiganiro muri tsanga cuno munsi reka nshimira abo twasangiye ikiyago ku matelefone abatwakuye muhinga bw'ivyuma ari kumwe na Nadia Taha be na ingénieur Chuan bari kumwe